iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubifuriza umunsi mwiza wa noheli umunsi duhimbaza turi kumwe n'umutumire w'icyubahiro nyiricyubahiro kadinari w'u rwanda antoine kambanda murakaza neza ku ijwi ry'amerika murakoze venisite mbifurije noheli nziza kimwe n'abakirisitu bashimishijwe no kubakira kuri uyu munsi kugira ngo mubahe ijambo ry'urukundo nyakubahwa kadinari ijambo reka ndibarekere musuhuza abakirisitu babumva mu rwanda mu burundi muri congo muri uganda muri tanzania ndetse no hirya no hino muri afurika no ku isi yose hari benshi babumvira kuri murandasi kuri uyu munsi wa noheli nagira ngo mubasuhuze
bavandimwe mwese inshuti bumva ururimi rw'ikinyarwanda baje kubifuriza noheli nziza noheli y'ihumure noheli y'amahoro nk'uko nyagasane bitwifuriza
murakoze cyane kwifuriza abumva ijwi ry'amerika nyakubahwa karidinari ijambo rya mbere muvuze muvuze ihumure iri humure mwifuriza abanyarwanda ni ihumure risa gute rimeze gute
noheli ni umunsi w'ihumure n'amahoro imana itanga ku batuye isi yose kuko imana yabonye ko abantu bari mu bwoba n'agahinda ububabare yohereza umwana wayo kudukiza abantu ku isi muri iki gihe bafite ubwoba kubera icyorezo cya kovidi cumi n'icyenda kitaramenyekana neza inkomoko yacyo uko giteye n'uburyo cyavurwa kiri byinshi bikeneye ubushakashatsi rero bigatera abantu ubwoba n'impungenge kurushaho cyahitanye abantu benshi cyahungabanyije abantu cyahungabanyije ubukungu bihungabanya umubano w'abantu kikabafungira ahantu hamwe ibi rero byose bigera ubwoba ndetse n'igerageza ryo gushaka igisubizo urukingo rubonetse hari abatinya bagatera n'abandi ubwoba no kwikekwa ibintu byose rero bituma dukeneye ihumure ry'imana n'amahoro yayo aribyo umukiza watuvukiye atuzanira murakoze cyane kuba mu butanzi byo humure muri kino gihe gikomeye cya kovide cumi n'icyenda gihungabanya imitima ndetse n'imibereho y'abantu hirya no hino ku isi ndetse n'aho mu rwanda hari abavuga bati izi ngamba zifatwa zo kugira ngo ziturinde n'ubwo bwose zikenewe ariko ziraduhungabanya zikatubuza kubona amaronko munyemerere twongere twumve uko bamwe mu batuye umujyi wa kigali babwiye ijwi ry'amerika nyuma y'ingamba zo kwirinda covid cumi n'icyenda ziheruka gufatwa na leta y'u rwanda ukurikije ubukana iyi ndwara ifite ku isi urabona ko nyine ni ngombwa ko ibihugu bifata ingamba n'u rwanda rurimo rero nk'u rwanda n'igihugu bagomba gufata ibyo byemezo ariko ibyo byemezo mu rundi ruhande ntabwo bibujije yuko bigenda nyine byihuta ugasanga no mu iterambere ry'umuturage arimo arahahombera urumva hari nk'abantu bamwe batakaje akazi kubera ko iriya mirongo ine ku ijana cyangwa mirongo itanu ku ijana ya purayiveti yo muri purayiveti igomba kuba ihari umuntu ukoresha ntashobora kuguhemba amafaranga utakoze igihe atayakoreye ntabwo ari buguhembe abantu bagatakaza akazi urumva iyo bibayeho rero bikamara igihe kirekire ya miryango yari itunzwe n'ayo mafaranga kiba ari ikibazo pe aya ntabyo twamenya ntabwo muzi ibyemezo bindi byafashwe kubera ko tutaba dufite amaradiyo ntabyo tuzi niya korona yindi se numvaga yagarutse mbona aya mabwiriza bitewe wenda n'uburyo ategurwamo ariho umuntu ashobora gushakira ikibazo yo bishobora kuba rwose binakwiye ko byakorwa kuriya nuko abahanga bagaragaza ko icyorezo kimeze ku isi ariko noneho kuba mu gihe kitageze n'icyumweru harimo amabwiriza avuguruzanya cyangwa ahindura yari yabanje inshuro eshatu usanga uko byagenda kose bigomba gusigira abaturage igihombo nkange bwange bwange nari mfite ubukwe bihombeje ku kuba nari mfite makumyabiri n'esheshatu z'ukwa cumi n'abiri aho bintereye igihombo rero ni uko natanze amavanse ubu rero ntibigishobotse kandi nabo umuntu yahaye avanse ntabwo bashobora kuyamusubiza abadekora nabo bakubwira ko hari ibyo baguze bitazakoreshwa amabwiriza kubera ko adahamye atari amabwiriza amara igihe kinini utanamenya ngo azahinduka ryari ugasanga n'ubundi urebye n'ibyo mbona cyane cyane ibihombo bitateganyijwe no kuba utakora igenamigambi nibura utazi ko uzamara icyumweru muri iyo situwasiyo ibindi ibi byemezo rero ahantu bitereye ubwoba ni uko bituma nta muntu n'umwe iteka noneho nta muntu ugitekereza ikindi ni ukuvuga noneho uyu munsi harahinduka iki icyo gihe rero ku buzima bwo mu mutwe dukunda kugaruka ku buzima bwo mu mutwe bwiza bavuga ko ugomba kuba utekanye ntabwo itekana rero ari kuri abo bayobora bagenda bagira nta gutekana muri ibyo byose ibyemezo uyu munsi biraje ejo birahindutse ejo ubwo natwe iteka duhora twiteguye ni uguhora uri maso nkamwe iyo mubireba abo bantu mwabahumuriza gute kugira ngo bashobore gufata izo mpande zombi kandi baramuke kimwe mu bintu bibi bya kovidi ntabwo ari uburwayi nk'ubundi nk'uko umuntu arwara kanseri akaba ari we uyirwaye ariko atashobora kuyanduza abantu ikibazo cy'ubu burwayi ni uko urwaye yanduza n'abandi bivuga ngo ubuzima bwe buba buri mu kaga ariko anashyira n'abandi ubuzima bwabo bushyira mu kaga ni uburwayi rero budusaba kutireba ntuwirwaneho ngo wikize ahubwo utekereze no ku bandi kuko covid cumi n'icyenda nk'uko papa francisco yagiye abigarukaho ntabwo ushobora kwikiza udakijije abandi niyo mpamvu rero amabwiriza nubwo agorana nuko agendera muri uwo murongo wo kuvuga ngo ngewe nshobora kwirinda ariko si nindarinda abandi ko nanone izangiraho ingaruka biradusaba rero kugendera hamwe kugendera hamwe rero bisaba amabwiriza nk'aya ngaya agenda ashyirwaho gusa rero abantu baba bakeneye kujya inama ngo babyumve kimwe kandi bagendere hamwe iyo umuntu azanyemo kwikunda bituma yinuba kubera yuko wenda we hari ingamba ashobora kwifatira akirengera ariko akibagirwa abandi iyo abibagiwe aramwanduza ugasanga nanone ntacyo akoze niyo mpamvu rero n'aya mabwiriza nubwo badashimishije ari umuti ushaririye ariko tugiriye n'abandi duhumiriza tukayihanganira kugira ngo dushobore gutsinda urugamba hamwe none kuri uyu munsi wa noheli nka kiliziya gatolika y'u rwanda ni izihe ngamba zihariye mwafashe nk'abayobozi ba kiliziya kugira ngo abakirisitu bari bujye mu misa abakirisitu baje mu misa bashobore kwirinda kandi barinda n'abandi
nk'uko natangiye mbivuga ikintu cya mbere ni amahoro y'umutima ni ihumure marayika wa nyagasani igihe amanutse agasanga abashumba bari ku irondo bakikanga yarababwiye ati mwigira ubwoba bazaniye inkuru nziza none ku isi umutiza yabavukiye ni mwene nyir'ijuru nimuhumure aje kubakiza ikibi kibabuza amahoro nimuhumure turi kumwe kandi nta kibi na kimwe kimurusha amaboko tumwizere iryo humure no kwizera ni izo ngamba za mbere noneho rero mu kujya mu misa gusenga ukajyana uko kwizera n'iryo humure nyagasani aduha ariko kandi tugakurikiza n'amabwiriza yo kwirinda kugeza ubu ngubu mu kiliziya niho hantu hari ingamba zubahirizwa ku buryo bwo kuba umuntu yahandukira tuhabwira gusenga mwituze nta bwoba mu mahoro bashimira imana kandi bayizera ko ariyo murinzi wacu wa mbere ariko nanone tukirinda gushyira ubuzima bwacu mu kaga ubuzima bw'abandi mu kaga ahantu hahurira abantu benshi nko mu nsengero hari gahunda mufite zafashwe zo kugira ngo nk'abantu baje mu misa berekane icyemezo kigaragaza ko bipimishije ko ndetse bafashe n'inkingo za kovide cumi n'icyenda ubu ngubu aho ubu bwoko bushya bwa omikoroni buziye ubundi mbere habagaho kwiyandikisha cyangwa se gufata imyanya kugira ngo bataza kurenga umubare utuma ubwirinzi bugabanuka hakabaho gukaraba hakabaho gupimwa ubushyuhe igipimo cy'ubushyuhe yiba umuntu nta muriro afite ko nabyo ni mu bimenyetso byoroshye biri mu bushobozi bwacu bushobora kumenya noneho umuntu akinjira akajya mu mwanya we hakirindwa guhaguruka no kunyuranamo kwinshi ubu rero aho iki cyorezo gihinduriye umuvuno kiri mu kwandura cyane twagize amahirwe inkingo ziraboneka mbere byari bigoye kubaha ku bihugu bikennye nkatwe kubona inkingo abafite ubushobozi babanje kwihaza babona natwe kutugezaho inkingo ubuyobozi bwakoze ibishoboka byose kugira ngo inkingo ziboneke ubu ngubu zarabonetse abantu bose bafite amahirwe cyane cyane nko mu mujyi wa kigali bafite amahirwe yo kubona urukingo tubamara ubwoba rero kugira ngo bikingize kuko byaragaragaye ko urukingo rubonekeye byagabanyije impfu nyinshi byagabanyije umuvuduko w'icyorezo ubwo rero no mu kiliziya ubu ngubu inama tugirwa ni uko abantu baza bikingije ni uburyo bwo kubafasha ndetse utaragize amahirwe yo kwikingiza kubera impamvu zinyuranye ahabwa n'amahirwe yo kurangirwa hafi aho ashobora kwikingiza agashobora gusenga akingiye
ndifuza guha akanya bamwe mu batuye muri arishidesheze ya kigali ijambo kugira ngo bifurizanye noheri amajwi yafashwe na mugenzi wacu erike bagira ubusa nitwa nyirabagenzi jeannette ntuye musambira nifurije noheri nziza abana banjye ibete pasi ndetse na yive nanone nkifuriza noheri nziza abanzi bose ndetse n'abayobozi bamusambira bazagira noheri nziza ndetse n'umwaka mushya muhire nawe kandi muri rusange nawe ndayikwifurije witwa kabaranga roza ni bande wifuriza noheri nziza ni abana banjye bose n'abavandimwe banjye bose bazagira umwaka mushya mwiza na noheri nziza nitwa nyirasafari piri ndatashya sarima nkatashya sarama nkatashya ku rusumu bari kampala mu bugande nkatashya mama zidani uri i kigali ahantu bita ikiruhura n'abandi bose banyumva nkaba ntuye i nyarutovu i musambira mbifurije umunsi umwaka mwiza w'amata n'ubuki umwaka wa noheli na bonane bazawurya ntuzabarye murakoze cyane usuza twavuye mu majyaruguru nitwa mukunzi azeberete nasuhuza papa uri mu kinigi na sogokuru na nyogokuru azira n'ukugarika umwifuza umwaka mushya muhire mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri uyu munsi rufite umutumire udasanzwe karidinari w'u rwanda antoine kambanda nyakubahwa karidinari muri kino gice ndagira ngo tuvugane ku gaciro k'ubuzima nk'amwe nk'abayobozi ba kiliziya murabona uko u rwanda ruteye murabona muravuga kuri izi ngaruka za covid cumi n'icyenda musanga ubuzima buhabwa akahe gaciro muri iki gihe nyakubahwa karidinari bimwe mu bibazo bikomeye muri iki gihe ni ukuntu ubuzima bw'umuntu bwagiye buteshwa agaciro cyane cyane mu gihugu cyacu twabonye agaciro k'ubuzima bw'ubuntu ubuzima bw'umuntu bwateshejwe agaciro kugera ku rwego mu ndiba y'urwego rushoboka rwo gutesha umuntu gutesha agaciro k'umuntu gutesha agaciro k'ubuzima bw'umuntu hari n'ibindi byototera tugenda tubona abana bavutswe ubuzima bataranavuka abana batabwa intambara kugurisha abantu nk'abacakara cyangwa nk'amatungo kubakoresha ibyamfura mbi ibi byose ni ibintu bibabaje ubwicanyi ni ibintu bibabaje bitesha agaciro ubuzima bw'umuntu umuremyi w'ijuru n'isi kugira ngo adukize yezu kirisitu yinjiye mu buzima bwacu bwa muntu abaho ubuzima bwacu ibi rero byahaye agaciro gakomeye ubuzima bw'umuntu ubuzima bw'umuntu n'ubuzima ni ubw'agaciro gakomeye imbere y'imana ubuzima niyo mpano ikomeye imana yaduhaye ndetse nibwo n'izindi mpano zose zubakira iyo umuntu adafite ubuzima izindi mpano ntacyo zamumarira nta n'aho zafata kovide cumi n'icyenda rero yatumye twumva agaciro k'ubuzima akaba ariyo mpamvu dukwiye kubuha agaciro twirinda icyabuhungabanya dukurikiza aya mabwiriza yo kwirinda kwandura no kwanduza abandi ngo tubashyire mu kaga kirisitu watuvukiye yazanywe no kugira ngo tugire ubuzima tugire ubuzima kandi ubuzima busagambye bityo rero nifuriza abantu iyi noheli tubere iduha ubutumwa bwo kumva agaciro k'ubuzima no guha agaciro ubuzima bwa muntu
tujye mu nkambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo impunzi z'abarundi zihari nubwo bwose zibayeho mu buzima butari bwiza cyane ntabwo zataye urukundo n'ineza zirifuriza noheli n'umwaka mwiza inshuti n'abagenzi njyewe nitwa nimbona ruwiza nkaba nifuje gutasha umuryango wanjye uri ngaho mu gihugu cy'u Burundi nkaba ndi hano muri congo muri site ya rusenda nkaba nifuje gutasha abari muri komine mugwi imugina mu rugombo nkaba nitwa nimbona ruwiza nkaba nifujije guta- gutasha senge wanje na muyomba na babinamu na basazanje mayinga jackson na bimenyimana shadarake aho ni muri masha nkaba nivuje gutashya mm, abaka- umukazana wanje na ntakirutimana na korode na sabiyaremye jewe ku izina ryanjye banyita habarwira abduri batazira mugarara nkaba mba mu ikambi ya rusenda mu iviraje ya mbere buroke disi purasera 5 nkaba nifurije umunsi mukuru mwiza umugore wanjye n'abana banjye bukuru na butoyi n'uwo bita kinsasa yatanguriye kuvuka kwanza bukuru na butoyi nkaba nifurije uwundi mukuru- umunsi mukuru mwiza siriyake na kome bi- bari hehe mu ikomine gasogwe nanjye niho mvuka nkaba ndabifurije umunsi mukuru mwiza imana ibahezagire ikibazo nshaka kubabaza nyakubahwa kaderari ni uko hari benshi batari bushobore kugira icyo bashyira ku meza bahamagara abana basangire bahamagara abaturanyi basangire kuri iryo funguro rya noheli ry'ibyishimo abo bose batari bushobore kugira icyo batamira kuri uyu munsi batashobora kugira icyo bashyira ku munwa abo bose babumva muri kano kanya bo ubwo buzima barabubungabunga batinya kubahwa karidinari
agaciro k'ubuzima ntabwo ari ukwireba ngo urebe ubuzima bwawe gusa ni no gutekereza no ku buzima bw'abandi niba wowe ufite icyo ushyira ku meza ifunguro ndetse ukaba ufite n'icyo wasangiza n'umuvandimwe umuturanyi cyangwa se muri iki gihe biranashoboka kubera itumanaho ririho ushobora kugira icyo woherereza noheli woherereza umukene umuvandimwe utabonye icyo eh, afungura nawe ngo yumve noheli nubwo icyorezo kidutatanya ariko itumanaho riradufasha Eh, eh, kandi kuva covid yatangira naguma mu rugo ni ikintu twagiye dushishikariza abantu ngo umenye ngo ese umuturanyi wanjye abayeho ate ese eh, ntawaburaye twari dufite ingingo n'ubutumwa buvuga ngo ntihagire udupfana muri karitsiye ntihagire udupfana ndetse n'uri kure eh, itumanaho za mobayiro mane zarafashaga umuntu akaba yabona eh, muri uko gusangira kuko nanone iyo uta uti- utatabaye umuturanyi inzara ikamwica agasohoka kubera eh, akaza kwandura na ishyerezo nawe arabakwanduza ariko iyo dufatanyije ku buryo twirinda ariko kandi tukanabaho buri muntu akabona ibyangombwa tugasangira ibyangombwa by'ubuzima kwirinda kwanduzanya eh, bituma dushobora gutsinda icyorezo ni ukuvuga rero ngo noheli ni umunsi wo gusangira n'abakene Eh, n'iyo tudashobora gusohoka ugira icyo umwoherereza utamwanduje cyangwa nawe ngo kwanduze twasangira noheli kandi eh, tukishimana uri muryango uko ubana
washington ijwi rya amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika dufite umutumire w'icyubahiro karidinade w'u rwanda antoine kambanda batwumvira mu karere ka kicukiro mu murenge wa masaka mu kagari ka kimo mu mudugudu wa kabeza mwese mbifurije noheli nziza n'abandi muri mu rwanda ndetse n'ahandi hose mu isi mwumva ijwi ry'amerika turaganira na karidinari w'u rwanda antoine eh, kambanda nyakubahwa mu kanya mwakomoje ku ijambo abana muvuga ko batagomba guhohoterwa hari umusizi w'umunyarwanda wavugaga ati abana ntibagapfe noheli mubona abana bayifitemo uruhe ruhare nyakubahwa karidinari
urakoze noheli ni umunsi w'abana ni umunsi twishimira abana ubuzima bushya umuryango uba wungutse umukiza umuremyi w'ijuru n'isi yemeye kuvuka mu muryango nk'umwana arerwa mu muryango nk'umwana aba umwana muto kugira ngo agere kuri buri muntu wese ahereye ku bana bato n'abana bato bamwibonemo urubyiruko rumwibonemo abyirutse abantu bakuru bamwibonemo amaze kuba umuntu mukuru ibyo byiciro byose rero yabinyuzemo kuri noheli rero tuzirikana by'umwihariko umwana yezu noheli rero duha ubutumwa bwo kwita ku bana ku burere bw'abana uwo mwana ni umutware nk'uko umuririmbyi umunyarwanda abivuga ku buryo rero umuryango umuryango aha ngaha nanone umwana tumusanga mu muryango tugaruka ku gaciro gakomeye k'umuryango k'umuryango ubereyeho umwana umuryango mutagatifu w'inazareti yejo yavutsemo wari ubereyeho kwakira ivuka n'ukorera umwana yesu abana rero tukabatoza urukundo ubuvandimwe ineza n'amahoro impuhwe ubuvandimwe buzira ivangura ubuvandimwe n'impuhwe amahoro azira amacakubiri n'amakimbirane niyo mpamvu biba bibabaje iyo mu rugo harimo amakimbirane cyangwa bikababaza cyane guhohotera abana ubu burere bwiza tubaha bagakura mu neza n'urukundo amahoro n'urugwiro bituma twubaka muri bo ababibyi b'amahoro n'abubatsi b'amahoro b'ejo kugira ngo umuryango mugari w'isi yacu ejo uzabe ari sosiyete y'amahoro kirisitu yatugize abavandimwe kirisitu yatugize abavandimwe bahujwe n'umubyeyi imana data mu muryango umwe w'imana ubumbiyemo abantu bose noheli rero munsi nyine wo kwita kuri abo bana bitegura umuryango w'amahoro w'ejo nyakubahwa kadinari ubwo burere muvuga bwo kurerera kiliziya n'u rwanda rw'ejo murabona buzanyura mu zihe nzira kugira ngo hakumirwe uburere buvugwa ko budasobanutse bugaragara muri iki gihe ikintu cya mbere ni gukunda imana gutoza umwana gukunda imana n'ubusanzwe umwana akunda imana iyo rero umufashije agakurira muri icyo gitinyiro cyo gukunda no kwizera imana bimuha umusingi w'ubuzima mu kubaha umwana bigatuma ahora aharanira gukora ibitunganye yubahiriza amategeko y'imana kuko burya ubuhanga bwose butangirira ku kubaha imana ubwoba bwose ihumura umugore n'amahoro bishingiye ku kwizera imana umwana rero utoje gukunda imana no kuyubaha bimuha umusingi w'ubuzima ku buryo ejo impano afite n'ubumenyi afite iyo byubakiye ku gukunda imana no kuyubaha bimugirira akamaro kandi akagirira akamaro na sosiyete bigatuma aho kugira ngo ejo azabe ikibazo muri sosiyete akazaba igisubizo nyakubahwa karidinari ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya mwafashe kuri uyu munsi mukuru wa noheli kugira ngo muganire n'abumva ijwi ry'amerika abatumva bose aho bari hose ku isi nyakubahwa karidinari mbasabye umugisha murakoze veniste ndagira ngo bavandimwe mwese mbifuriza noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa bibiri na makumyabiri na kabiri uzatubera umwaka w'amahoro n'ubuzima buzira umuze imana irahumurira
hamwe na bagenzi banjye hano ku ijwi ry'amerika mu gisata cy'ikirundi n'ikinyarwanda tubifurije kuzagira noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa bibiri na makumyabiri n'ibiri mukomeze mugire amahoro mwari kumwe na veniste nshimiyimana